ኢዜሚ እሉ ሰለስቱ
Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akkam jirtanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa.
Qophiin keenya ittaanu qophii dubartootaatii fi maatiiti. Qopheessituun sagantichaa Tuujubee Horaa dhimmoottan dubartootaa fi maatii ilaallatan irratti namoottan adda addaa wajjiniin marii taasiftee muuxannoodhaa fi beekumsa isaanii. Dhaggeeffatootaa fi qooddi sagantaa har'aatiifis keessummaa of biraa qabdi eenyu keessummaan ishee.
Keessummaan keenya har'aa shamarree boontuu daggafaa jedhamti. Godina qillammoo Wallaggaa keessatti dhalatte. Ijoollummaa isheetii qabee ispoortiiwwan adda addaa keessumaa gosa ispoortii yeroo hedduu warreen dhiiraa irratti hirmaatan maarshaal aart hojjechaa akka turte yoo ta'u. hamma sadarkaa mana barnootaa isaa banattee namoota leenjisuutti ga'uu illee dubbatti boontuun. yeroo ammaa ammoo hojii oguma toora kabiroo irratti bobbaatee jiraachuu ibsiti.
Amma hojii diikooriin hojjechaa jira. Hojii kana osoon hin jalqabin garuu ijoollummaa kootii kaasee ispoortii baay'ee jaalladhan ture. Waggaa dheeraadhaaf itti kan hin hojjedhee kubbaa miillaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaaf teekwaandoo amma digirii tokkoffaattidha kan hin hojjedhee kubbaa miillaa godinaaf baanaadhaafis baay'ee deemee xaxxabachaan ture.
Takwaandoo digirii tokkoffaa fudheeraa akka jettu boontuun maal akka ta'e nuuf ibsiteetti.
Akkuma barumsaa gaafa maastarsii jedhamu teekwaandoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu ani isa jalqabaadha kan hin fudhadhe ergasiis barsiisaan ture waggaa dheeraadhaafidha kan hin hojjette.
Eessatti kan itti barsiisaa turte?
Gara Finfinnee kan dhufees barsiisaan ture. Yeroo duraa ergasii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisedha. Tola keessummaa.
Ispoortiin takwaandoo jedhamu aadaa maarshaal aartii tooftaaf saayinsawaa kan kooriyaa keessaa tokko yoo ta'u kunis dandeettii qaamni waa ofirraa ittisuu danda'uu ka barsiisu qaama keenyaaf sammuu keenya leenjisuudhaan miiraaf jireenya keenya karaa itti guddisnu naamusa akka nu barsiisuu danda'utti ibsama. Takwaandoo bifa ispoortii kanaa yeroo hedduu dhiirotatti irratti hirmaata. Baadiyyaa Oromiyaa keessatti guddattee attamiin gara sanatti qalbiin kee maqe gaaffiin dhiyeesseef boontuun deebii kenniteen.
Mana keenyaaf mucaadumaan ture akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranitti kaan mataa naamura. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turani. Waan akka biskileetii, mootarii. Waan bakka akkasiidha moofaa kan inni guddatte akka dhiiraa akkasiin guddatte kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin kanaafidha kan inni fedhiisaa godhadhee waggaa itti hojjette.
Barumsa isaa ture eessi barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture garuu manatti na yaalan ture ergasii barumsa isaas dhaqee ji'a muraasaaf baradheen ture. Sarraan ka'ee yuutuubiif wantoota garaagaraas nama hordofan ture kan uumamaa kan keessi kan inni hojjechuu jalqabe. Gara biyyaatti manuma barumsaa isaadha kan hin banne barsiisaa ture. Intarnaashinaal teekwaandooma ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo teekwaandoo sitoo hin taane akkuma eerooksiittidha kan inni hojjechisiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechisiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaatinaan jette kaniti kan hojjette.
Kan inni hojjedhee digirii isaa fudhatu waggaa torba ta'edha. Kubbaa miillaas yeroo cimaa keessa irratoo mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis deemee dorgomaa ture. Walumaa gala naannoo waggaa sagaliidha isaan barsiisee hojjetan ispoortii hojjedhe.
Gosa ispoortii takwaandoo jedhu leenjisuu dhaabdee yeroo ammaa oguma kabiroo irratti bobba'uu ishee naaf ibsitee jirti.
Amma hojii dikoolidha kan inni hojjechaa jiru. Sagantaa cidhaa kan guyyaa dhalootaa. Mana barumsaa isaas illee baneen jira. Kanan hojjechaa jira.
Waan addaa lamaa jechuudha. Maaltu gara isa kanatti immoo qalbii kee si geesse? Ispoortiirraa gara dikoorii hojjechuutti.
Tokkoffaa dirqama mataa isheedhaa kan hin hojii jaallatu. Biyyatti gara qilla wallagga gaafan ture. Mana maatii kootii bukkee taa'ee yeroo baay'ee ijoollee kophee qulqulleessan bukkee taa'ee hojii gatiin baay'ee jaalladhu duukaa qulqulleessaan ture. Wantoota akkas akkasii baay'ee hojii jaallachuurraan kan ka'e biskileettii mana naadinnaan kireeffachaan ture mootaraan akka kana nama. Baadiyyaa keessa geessaan ture as gaafan dhufu baay'ees barumsaaf kan xumureen gara hojiitti kan hin seenye.
Barnoota takwaandoo digirii jalqabaatti dabalee manaajmentiidhaan illee digirii ishee argattee jirti. Hojii daldalaa yeroo ammaa an hojjedhu bifa qindaa'een hojjechuuf barnooti koo na gargaaree jira. Bu'aa bahii keessa darbus yeroo ammaa hojii an hojjedhutti milkaa'ee namoota illee of jalatti mindeessee hojjetaan jira jetti.
Boonii dikkoon tireeningi sentar jedhama. Iddoon itti argamu uullallee madaalamidha. Ijoolleen na bira hojjetan baay'eetu jira. Kan dhaabbataatti na bira hojjetan namoota kudha lama. Akka kana barattootas marsaa jalqabaa eebbisiisuuf hin jedha yeroo dhiyootti. Dikooriin biiroo mataa isaatiidha kan inni qabu. Boonii dikoor indeevanti jedhama. Innis guullallee madaalamittidha kan inni argamu. Lakkoofsa lama immoo booleetti banaa jirra yeroo dhiyootti hin dhumurama.
Ivantii akkam akkamii irratti kan itti diikoorii gootu? Ivantii gurguddaa amma yoonaas irratti dhadhee diikoorii goote?
Dirijjitii gurguddaa hojjetan sun hojjennaa. Warroota akka baankii, kooperaatiivii, fiinqee, Oromiyaa intarnaashinaalii, viziit Oromiyaa fa'aa faana hundumaa addunyaadha kan inni hojjennu. Dhaabbata gurguddaas warroota. Kan nama dhuunfaa ta'anis hundumaa wajjinidha kan hojjetu.
Gara gadiirraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun akka danda'amuun argaa jira. Ammas ati natti himtu keessaa shamarran akka keetiif dhaamsa maalii qabda?
Namoonni hundumtuu jabaatee hojjechuu qaban ijoolleen dargaggoon keessumaa ijoolleen shamarree wanta keessa jirutti abdii kutachuu osoo hin taane jabaatee hojjechuu. Wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedhee kan ergaa dabarsuuf.
Shamarree boontuu daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoomi.
Qophii maatii torban kanaa keessatti wanti biraa nu harkaa qabnu waa'ee atleetii dhalataa Oromoo torban darbee du'aan boqote waa'ee xannaa nagariiti. Eebbisaa Naggasaa maatii xannaatii fi hiriyoottan isaatii wajjiniin dubbachuudhaan qophii itti aanu harkaa qaba.
Dorgommii maaraatooniitiin irra caalaatti beekama. Olompikii dabalatee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti biyya isaa Itoophiyaa bakka bu'uunis qabxii garaagaraa galmeessiseera. Har'a sagantaa keenya waa'ee uummata Oromoo beektu laataa irratti atileetii gameessaa Tibbana Du'aan boqote irratti xiyyeeffanna. Atileet Xannaa Nagarii jedhama. Bara 1991 fiigicha guutuu Afrikaa, bara 1992tti maaraatoonii Fohokaa, bara 1994tti immoo biyya Xaaliyaanitti maaraatoonii Veenes mo'achuun seenaa addaa qaba. Atileet Xannaa Nagarii naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaatti bara 1962tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalate yoo ta'u, akkuma atileetota kaanii fiigicha mana barumsaatti akka jalqabee dubbatama. Haala warraa atileet Xannaa Nagarii addee asnaaqachi tormaata sagalee ameerikaa wajjin taasisan irratti abbaan warraa isaanii nama gaarii maatii isaaf uummata isaaf iddoo olaanaa nama qabu jedhu.
ጠና ነገሬ እንጃ መናገር ይከብደኛል። የእሱን እንትኖች አስተሳሰቦች፣ አሰራሩን፣ የቤተሰብ ፍቅርን፣ የልጆቹን አስተዳደግ
Waa'ee atileet xannaa nagarii dubbachuun natti ulfaata. Akkaataa itti hojjetuu fi itti waa yaadu jaalala maatiif qabu. Akkaataa ijoolleen isaatti guddatan nama naamusa qabeessa. Biyya isaaf yaadu, lammii isaaf yaadu, gara laafessaa fi nama baay'ee gaariidha. Kan ta'uun mallee caalaa akka abbaa fi haadhaa ijoollee isaan qixxee akka daa'imaatti na kabajee ijoollee qofaaf otoo hin taane. Anaafis abbaa kooti baay'ee nama gaarii ture.
Hiriyaan atileet xannaa kan ta'e atileet Abbabaa Mokonnon dorgommii garaagaraa wajjin fiiguu isaanii fi nama biyya isaa jaalatu jechuunis ibsu.
Xannaan ጊዜ baay'ee wajjin kaanne naashinaal tiimii keessatti hoggaa jirru gara alaatitti ጊዜ baay'ee wajjin hin deemne tireeningiis wajjumaan hojjechaa turre. biyya keenyattis gisee baay'ee wajjin hin dorgomne gara alaattis baay'ee wajjin hin dorgomne xannaan baay'ee nama cimaadha. Biyya isaa kan jaalatu, wantoota isaa kan jaalatu, beeksisa isaa kan jaalatu. Bakka atleetii gaariidhaayyuu ture xannaa nagareen.
Atleetiin gameessi xannaa nagarii dhukkuba narviidhaan miidhamaa akka turee fi wal'aansi garaagaraa biyya keessaaf alatti godhamaa fi akka turedha kan barame haa ta'u malee humna yaalaatii ol ta'uu isaatiin boqochuunsaa maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haati warraan atleet xannaa adde asnaaqach haala dhukkuba isaa mudate akkanatti ibsu.
መጀመሪያ ይሄ ነገር አየር የዶክተር አይና አማኑኤል ነው አዲስ ህይወት ያለው እሱ አየው መረመረው አየው ከተገመደበት babal'anneef hin jajjabaannee fi nuun jedhe erga dawaa sana fixee booda intalli isaa ameerikaa dhufee ilaalamuu qabaa jette anis gara ameerikaatti hangeesse mraayiin isa laalanii inni jalqabni dooktarichi rakkoo narviiti jedhe sun sirriidhaa jedhamne qorannaa adda addaan ilaalanii baatii kudhan booda deebisii fidinaan jedhan yeroo isaan jedhanitti deebiseen geesse yeroo sana arrabni isaa hidhamee dubbachuu hin dandeenye.
Atleet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa sadii fi dubaraa tokkos ture. Mucaan isaa dubaraa Dooktar Qalkidaan Nagarii turmaata sagalee Ameerikaa wajjin guute irratti abbaan ishee nama namooma gaarii fi fayyaalisaa jechuun ibsiti.
አባቴ እጅግ በጣም መልካም ሰው ነበረ። ለቤተሰቦቹ አሳቢ፣ ከራሱ አስቀድሞ ለእኛ ምንም ነገር እንዳይጎለን አድርጎ የእኛን ስሜት የኛን ፍላጎት የሚያሟላ የሚያዳምጥ፣ ብዙ ጊዜ ዝምተኛ ነው።
Abbaan koo nama akkaan gaarii maatii isaaf yaadu ture. Ofii isaaf dhiisee fedhii keenya guutuuf nama carraaqu nama cal jedhees hiriyoota isaa birallee deemee hin taphanne ture nama yeroo baay'ee maatii isaa waliin dabarsu ture kunis hidhati maatii keessaa akka daran jabaatu godheera jaalala maatii nu barsiiseera ijoollee isaa fi haadha manaa isaa wajjin yeroo isaa harka caalaa dabarsaa waljajjabeessuu fi jaalala kan nu barsiise abbaa fi nama baay'ee gaarii ture.
Atleet Xannaa Nagarii wajjin ganda tokkotti kan dhalatan leenjisaa Koomaandar Dinqaa umuriidhaan walgitu baannus fakkeenyummaa godhachuun akkasumas leenjisaa tokkoon leenjuu isaanii dubbatu.
Xannaa Nagarii atleetii gameessa umuriidhaan nu dura baay'ee garuu xannaatiin dhiyootti nan beeka. Tokkoffaa akka duree mana barumsaa haya iskuulii fi elemantarii ta'ee aanaa tokkotti waan dhalanneef barsiisaan koo haya iskuulii ispoortiin barsiisu goshuu biraayyuu waan jedhamu tiimii xannaa nagariitis hin jedheeti kan inni nu leenjisuu jalqabe akka carraa mana aanaa tokko keessatti mana barumsaa tokko keessatti waan baranneef giddaa ayyaanaa akka jedhamutti.
Yeroo dheeraaf waliin dorgomaa kan turan akkasumas hariiroo hawaasummaa cimaa kan qaban atleet Nagaa Shubee immoo akkas jedhu.
Atleetii Xannaa Nagareedhaa gizii baay'ee wajjin turre tokkoffaa naashinaal tiim irratti waggaa kudhanii amma waggaa kudha tokkotti wajjin turre. Xaanaa Nagaree jechaan nama cimaadha. Nama nama hin tuqne. nama hojii ofiitti irratti malee nama hin tuqne bareeddisoo galuu nama waliin gahu yoo achis deebi'e galee boqonnaa ofiiti wan nutti xannaan biyya kanaa dhiisee deeme boqonnaa isaa bichaadha kan nu gadde.
Atleet Xannaa Nagarii umurii isaa waggaa 54tti du'aan boqochuun sirna awwaalcha isaa magaalaa Finfinneetti raawwatamee jira. Kan sii waliin ture ani Eebbisaa Naqasaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Qophiin keenya sanbata galgalaa itti fufee jira. Isinis akka nu wajjiniin turtan isin affeera. amma gara qophii keenya galgala kanaa isa birootti tarkaanfanna qophii dhandhamanna muuziqaati waan har'aaf qabnu waliin haa dhandhamannu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isiniif darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Murdaati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa torban kanaa kan eegalu sirba torban kana ho'ee lafa dhiichisaa jiruun Beelellee Andu'aalam Goosaati. Akka sunsaa kan idditu jirti ijoolleen kan warqitu jedha ibroo ibsa sirba isaa raayyaatti faarsuun.
Akka sunsaa kan idditu jirti yerraas ee warqitu akka sunsaa kan idditu jirti yerraas ta warqitu ta warqitu ee warqitu ee gootummaa ee rayyummaa abdeen qabdu wayi rayyummaa wayi rayyummaa wayi rayyummaa.
sun bocee. Qonni gaafatee qinqara bahee lola. Diina isaa kan gaafatee lola.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti wallittoota sirba afaan oromootiin beekaman keessaa eteenes girmaa tokko addunyaa kanarraa du'anii boqochuu isheetiin duratti sirboota nuuf dhiiftee darbite keessaa tokkodhan namachaa mee ishees haa yaadannu. kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa isinii darbuudha walawwali yaa bubbee migira birraa migira birraa hinaaftuun lafattafte nu araaramnee wajjiniin jirraa jedha sirbittaan labbeeraa tashoomeeti.
Walawwali yaa bubbee migira birraa migira birraa walawwali yaa bubbee migira birraa migira birraa hinaaftuun lafa taftee. asammaree na sammaruufi atura maleeto har'aafuun boroo dhufuufi. Kootiyumaa kootaniiti asammareeto sanyii harkaan bittinneessu. Nama ofii tuuqaniiti asammareeto nama ormaatiitti deessu. Yamana guutuu sibiilaa asammareeto. Jitaani lukka'ee useete. Ammaan guddadhee si caalaa yaasa mareetoo. Tikkaan hin guddaatu seete. Asamareen asamaruufi afuraa maleetoo. Arraafuun boroo dhufuufi. Si butuu moona buttaa, si butuu moona buttaa, eessoo naaba bareeda duudaa. Si butuu moona buttaa, si butuu moona buttaa, eessoo naaba bareeda duudaa. Eessoo naaba bareeda duudaa, eessoo naaba bareeda duudaa, eessoo naaba bareeda duudaa, eessoo naaba bareeda
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa keenyatti fufee jira. Yasuuf yaadataa Lookoo Maroolee jedha Kunkummii dhiichisaa.
Looko maroolee hiddaa fitti dhiigaa. Looko maroolee meelatte jabuukoo. Looko maroolee naaf dhabdee hirriiboo. Looko maroolee beelofte gabuukoo. Looko maroolee dangaraa bantaa. Looko maroolee balbala mootee. Looko maroolee abdiin sirraa qaba. Looko maroolee lufta boonte. Looko maroolee. Turte jedhee siree bilaalu kakkana garee kan si madaalu maroolee.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin dhandhamanna muuziqaa kan har'aa kanumaan raawwata qophii keenya torban dhufuu irratti sirboottan garaagaraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna kan isin keessummeessaa ture an bafkaaduu morodaa fi nagaatti bula.
Shoolee dambakoo shoolee dambakoo kootanii lakoo.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbata galgala qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Isin keessummeessaa kan ture hambaf kaaduu morodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.